qeellan wallaggaa naanfilloo torbaan dabarkeessa akka maatiin jedhanitti jaarsaaf jaartii gada abbaa kudhaniitiif gada abbaa saddeetii ajjeesan akka maatiin jedhanitti waraana mootummaa jar kan fedhe bulchiinsilleen qubqabaa qorachuu jira jedha tujubeen nam dubbise.
obbo Ashaagiree Gabayyoof adde Faantaanesh jiraattota godina qeellan wallaggaa aanaa anfilloo magaalaa muggeeti. obbo Ashaagireen maanguddoo waggaa saddeettamaa yoo ta'an adde Faantaanesh immoo umriin isaanii waggaa jaatamii sadii. Obbo Ashaagireen qonnaan bulaa cimaa akka turan maatiif kanneen isaan beekan ni dubbatu. Jimaata waxabajjii shan bara kuma lamaaf digdama galgal mana isaanii keessaa gad waamamanii itti dhukaafamuun ajjeefaman. Kan Gambeela keessa jiraattu intalli isaanii Sintee Ashaagiree waamamee yeroon magaalaa muggii ga'u du'uu haadhaaf abbaa koon dhaga'ee jette. Haala du'a maatii isees akkasitti naaf ibsite. Sinteen akka jettetti reeffa maatii kootii alatti dhiisanii ala bule. Innaa ajjechaan kun raawwatame namni kabiroon mana keessan turree obboleessa koo tokko waliin jiraataa turan isa garuu jimaata ganama humnoonni naga eegumsaa manaa qabanii waajjira poolisii bulshanii jette. Abbaan ajjeese beekama yoo ta'e gaafannaan akkas jette Sinteen.
Akka isaan ajjeesanii amananiiru jarri kun.
Isaan akka ajjeesanii akka isa bareedee ajjeesanii badeemu malee isaanii namni gaafa tokko illee hin jiru.
Maaliif irratti fuulleffatan maaliif ajjeesan jettee yaaddaati?
Sababa isaan ajjeesanii fi badii tokko akka isaan hin qabne ataan magaalichaa yoo beekaa yeroo mucaa isaanii obboleettii koo miseensa wabooti beekama jiraata. Jaan caalaa jedhama maqaan isaa. yeroo yerootti dhufanii mucaa keessan fidaa jedhu. Yoo san fidaa taatan isin ajjeessa jedhu.
Obboleessi kee caalaa inniti jettee yoomi kan inni manaa ba'e?
Inni kan inni manaa ba'e waggaa lammaffaa qabatee jira. Maatiin kun immoo nama waggaa kudha saddeet darbeetitti gaafatamummaa isaaf dhufuu danda'u.
Mucaa keessan fidaa jedhaniiti kan isaan hidhaniini?
Yeroo baay'ee bibbiidhaan irreefu.
Abbee kee moo?
Haadha koos lamma isaanii hidhuu ibsisuu kanneen isaa hedduudha kan isaan maatii koolatti raawwatan.
Jimaata kana darbe egaa kan abbeen keetii farmeen kee rukutamanii du'anii naan jettee namni dhukaasa dhaga'ee jira ollaan ittiin birmanne.
Ollaan akka hin birmannee fi marsanii turanii naannoo sana. Harmee keetii yoo mucaa keessan dhabnee isin galcheessi dadhabnaa jechuun rasaasa irratti roobsan.
Namni dhaga'eeraa gaafa isaan akka jedhan.
Odeeffannoo gaafadha jecha naannoo sanaa dhagee balee namni qabatamaatti akkas jedhame jedhallee jiru ture.
Qaama mootummaa biraas haa ta'u maatii kee namni quunnamee jira waa'ee ajjechaa maatii kee abbee kee farmee kee irratti raawwate kana.
Namni dawwalee nu gaafate hin jiru isinuma kana malee illee namni nu dubbisee hin jiru.
Waa'ee ajjechaa maatii kee irratti raawwate kana ilaalchisee waan jettu yoo qabaatte.
Uummatni dhaamsi hin qabu uummatni Oromoo. gaddanaaf maatii korra jiru kana akkuma gadda mataa isaatiitti akka inni birmatu gabbaa koo fi haadha koo keessi lafa duwwaarratti lola'e addunyaadhaa fi uummata oromoo akka isaan naaf falmatan nan barbaada irratti kanuman qaba.
Gadda kee keessa teessee haala abbaa keetiif haadha kee irratti raawwatame kana nuu ibsuu keetii fi hedduu galatoomii waaqayyo si haa jabeessu.
Ajjecha aanaan filloo magaalaa muggii keessatti raawwatame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara ittaanaatti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummeetti bilbileen ture. Maatiin ajjechaa kana kan raawwate raayyaa ittisa biyyaatii jedhu. Isin kana maal quba qabdu jedhee obbo Daawudiin gaafadheera. Akkas jedhan.
Dhugumaa akkuma isinuu jettanii namoonni lamaan kun du'uu isaanii odeeffannoo qabna. qulqulleeffannee jirra. Adda baafachuuf tattaaffii godhaan ture. Namoonni kun qaama hin beekamneen qaama hidhate kan hin beekamneen rukutamanii du'uu isaanii gabaasa qabna. Kan ammoo sadarkaa amma irra jirutti immoo poolisiin dhimmicha qoratee qulqulleessuudhaaf qorannoo jalqabuusaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina qeellam wallaggaarraa qulqulleeffannee jirra. waan amma inni sadarkaa poolisiin irra ga'etti gaafa qulqulleesse poolisiin ifa akka godhu naaf hima.
Qaamni hidhatee socho'u naannolee akkasii keessa jiraachuusaa ergi beekame eegumsi hawaasa naannootiif akka godhamuuf mootummaan maal hojjete?
Akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti qofa osoo hin ta'in qaamni hidhatee bakka adda addaatitti lubbuun namaa badaa jiraachuu isaa poolisiin komishiniin poolisii Oromiyaallee jireenya kana ibsa baasee jira. Kan ammoo bakkoota adda addaatitti namoota akkanatti hidhannoon sosso'anii lubbuu namaas balleessan qabeenyaas barbadeessan seeraaf dhiyeessuuf kan irratti qulqulleessan lakkoofsaa fi badii isaan hojjetan wajjin komishiniin poolisii oromiyaa dhiyeenya kanatti ibsa baasuun isaanii yaadatama. Kanaaf amma namoonni hin beekamne nama akkanatti uummannis kan jechaa jiru olaantummaan seeraa nuuf mirkanaa'u kan jechaa jiru isuma kana uummata wajjin taaneetu hojjetamaa kan jiru kunis ifa baay'ee kan abdattaa poolisiin qorannaa jalqabee yeroo qulqulleessetti ifa baay'ee kan abdattaa. hordofaa jirra jechuun karaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina qeellam wallaggaatiinis hordofaa jirra wanta sadarkaa inni irra geesse odeeffannoo poolisii waan irra ga'e akka nuuf ibsus isaaniifis kallattii kenninee hordofaa jirra kana.
Tolega obbo Daawud ka biroo komee maatii biraa dhiyaate haadhaaf abbaa keenya kan nu duraa ajjeefame garuu gama mootummaatiinis haa ta'u miidiyaa mootummaatiin wanta akkasii raawwatame kan jedheellee dubbate hin jiru qaamni mootummaa nutti dhiyaate. waan kana nu gaafate nu iyyaafate illee hin jiru jedhu maatiin isa kana iyyaafachuudhaaf tattaaffii goonee maatiin quunnamnee isin.
Gama keenyaan hin quunnamne ooredii kana poolisiin dhimmicha hordofaa jiraachuusaa waan odeeffannoo arganneef yeroo dhimmi adda bahee abbaan yakka hojjete adda bahee beekametti sana qabatamee maatiilleen kan jajjabeeffamu ta'a nu gaddisiisa. Jalqaba irratti lubbuun namaa kamiyyuu taanaan baduu hin qabu. Kanaaf warra maatiin jalaa miidhameefis gaddananumaan ibsaa yeroo dhimmichi qulqullaa'etti uummataafis ifa ta'ee warri kana balleessees seeraaf kan dhiyaatu ta'a. Dhimmichi garuu poolisiin qabamuun isaan anis dhiyeenyatti hordofaa jiraniitiis gama waajjira keenyaatiinis kan achiin waajjirri koominikeeshinii dhimmoota koominikeeshinii qeellam wallaggaa hordofaa jira odeeffannoo yeroo yeroo wanti inni irra gaanee kan ibsinu ta'a maatiidhaaf ammoo jajjabina hawwinaa uummanni keenya garummaan nageenya isaa eeggachuu fi mirkaneeffachuudhaaf qaamolee nageenyootaafis eeruu kennuudhaan nageenyaaf akka tumsa godhus gara numaaniin waamicha dabarsuu barbaada.
Komee hawaasa biraa dhiyaatu ka biroon erga yeroo muraasaatii asii dargaggoonni namoonni gurguddaan yeroo adda addaatti ajjeefamu yeroo hamma torban darbe torban achaanuu keessatti haalli kun yeroo uumamu wanti baay'ee haasa'amu hin jiru ajjeechaa naannaa sanatti geggeeffamaa jiru. isa kana akka qaama mootummaatti yookaan akka nama itti gaafatamarra jiruutti mootummaan naannoo oromiyaa isa kana tasgabbeessuudhaaf maal gochuutti jira maaliif namni du'e ijoollee lama sadii du'a maatii keessaa namni du'a mana keessaa namni ajjeefamee gadi waamamee in ajjeefama.
qaama kanatu yakka kana hojjete jedhamee tarkaanfii akkasiitu fudhatame ka jedhuun dhaga'ama.
isa kana mootummaan akkamitti ilaaluutti jira.
dhugaadha gaafiin komiinaa kan kaaftee fi gaafiin keetis dhugaadha. Kana garuu mootummaan callisee ilaalle qaama badii raawwatuu fi uummata nagaa adda baasuun yeroo dheeraa fudhachaa jira. Haa ta'utii garuu ibsa dhiheenya kanaaf komishiniin poolisii Oromiyaa baasirratti waan hanga ammaa irra gaame lakkoofsaan ibsee kaa'ee jira. Kana qofaa miti bakka adda addaatitti akkuma biyyatti namni du'aa jira. Olaantummaan seeraa nu baa kabajamuu gaafiin uummata biraa dhawachaa jira. Kun dhugaadha yeroo kamiyyuu caalaa garuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf uummata hirmaachisee caasaa nageenyaatis qindeessee dandeettii raawwachiisummaa isaaf cimsee poolisiin oromiyaadhaa xiyyeeffannoo addaatiin socho'aa jiraachuu isaa uummataaf ifoomsee jira dhiyeenya kanatti torbaan dabree kan dhageessan taate kuni bu'aa gaarii ni galmeessisaa jijjiiramaa fi tasgabbiillee ni fida jechuun abdadhaa yeroo irra gametti kallattiin amma keenya waan irra game yeroo yeroodhaan uummataaf ibsa kennaa odeeffannoo uummataaf kennaa akka deemus abdii qabna biiroon bulchiinsaaf nageenyaatis ta'e poolisiin keenya nutis wantoota adda addaa sadarkaa irra gameetti uummataaf ifoomsaa ragaa fi odeeffannoo dhugaa ta'e fi qabatamaa ta'e maaliif sobuun hin danda'amu badiin bakka dalagametti bakka namni gadii sanitti dalagametti kanaaf isa yeroo baay'ee dafneellee odeeffannoon kennin hanga gaddakarraa qulqulleeffannee ol dhufuu jenneeti kan ta'aa jirru malee odeeffannoo kennuun sirriidha. Kun fooyya'insa ni argamsiisaa abdii jedhuun qaba. Isinis VOA'n akkanuma dubbii hoggaa dhageeffattan qaama kamara lamaaniitu dubbistanii dubbii qulqulleeffachuuf tattaaffii isin gootan dinqisiifachaa nutis yeroo gaafatamnetti odeeffannoo qabatamaa fi harkaa qabnu gama keessaniinis ta'e gama miidiyaa biraatiin uummataan gahuudhaaf qophaa'u ta'uu keenya ibsaa. Uummanni keenyaas nageenya isaa kabachiisuudhaaf qaamolee nageenya kabachiisan cinaa tumsee nageenya isaa akka eeggatu garanumaan dhaamsa dabarsaa fi maatii miidhamtootaatiif gaddanatti dhagahamee fi jajjabina waaqayyoon akka kennuufiin hawwaa fi ulfaadha.
Obbo Daawud Muummee ittaanaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadha galatoomaa isinillee.